ooni of ife don insist say oloritobi phillips go provide di name of di hospital di doctor di nurses wey help am born di children wey im claim say im born for di kbac because the tori as we dey hear am e don dey long e don dey go eh, tobi phillips dey try to prove say im na di barber manipulator for inside di palace e dey very very shameful say a whole kabiyesi don enter inside gbege wey e plenty reach like dis on top of say dem born ejima for am <laughs> People dey even dey tok say make dem charge oloritobi phillips to court because of eh, child trafficoko and imprison am if possible reach five years mm. na dat one i no come know how e wan be o oh, because e be as if say di real mama of di children wey tobi phillips claim say e born e no dey back down o oh. e don talk say laye laye nobody go collect pikin wey im suffer carry for nine months born di pikin for ground my correct correct pipo pipo dey hala o dem don ready to protest because of oloritobi phillips and her refusal to return di babies back to di rightful owners dna test e no do respond to di mama of di children e no do wia dem wan tok oloritobi phillips matter reach like dis my correct correct pipo di matter choke o anoda alleged information just dey drop for our lap o straight from the palace of the oni of ife i say make i carry dat one rush go informate my correct correct people di matter igbaski una welcome back again to my youtube channel o my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you gogogo na im be the real mvp tori don land say olori tobi phillips wey claim say she be the real mama of di ejima wey she born for di kabiyesi don carry anoda wahala enta inside di honey of ife palace toby phillips and the twins so we hear say dem still dey for dia mama house and di woman wey get di pikin dem e don storm di palace wit policemen o um, mm, di woman don decide to take action because e be as if say jeje layegba e no gree for dis particular matter uh, the mama the woman now she no fit to disappear as tobi phillips wan make her vanish she don come back with police as we take care and e don insist say e go arrest olori tobi phillips so, say tobi phillips go carry the ejima give am and she go carry her ejima dey go yes say all the money wey tobi phillips pay am e ready to refund the money because e no go fit to stay without her ejima ah my correct correct people. since oloritobi philip they claim say she give birth to ejima social media never rest though. mm. everybody happy at first say kabiyesi don't get ejima and at least say one of the women wey kabiyesi marry he don't born ejima keep down for her. but drama wey don't follow this ejima He not come past di ejima wey they born like this first oloritobi x na im first come out dey claim say na im be di original papa of di ejima wey kabiyesi dey claim say na im give tobi phillips belle for we say di matter go end there but you know di main koko never show di real mama of di pikin dey come come out again dey claim say tobi phillips silence am make she no show face make she no talk make she no put mouth. Mm. The woman talk say she no fit live without her children she in fact eh, she carry them for nine months for her own belle for her own womb and she sabi the pain wey she pass through to give birth to the children she say she dey hear the cries of her children and she no fit to give them up for anything. Toby Phillips don try, he don try to bribe this woman with big big money make she disappear forever. But the woman say lie lie o, oh. Kabiyesi don even get all the information, all the tori, He don get am for im hand. e no be toby phillips give birth to the ejima o oh. according to all the old pukepuke wey we dey hear kabiyesi even reach out to the real mama call am to come to the palace Yes, because Queen Naomi bin there involved to help her in the retrieval of her kingdom. But you know, the Ifa priest don't been intervene, he tell the KBC make e not involve himself for the matter. This woman not fit to bear wetin she dey go through anymore. Because if KBC not involved for the matter, who won't come help and talk? who wan come help am bring justice to the matter who wan come help am see say she see back her children she don come back with police to arrest tobi o say tobi must give her back her ejima she even want to give her children she go disappear forever she talk am say once dem give her di pikin dem she go carry herself comot dem no go hear about am again toby phillips dey insist say di woman no go fit to take care of di children because she don already you know e no get real money e no get anything. but see when men woman born pikin no be only because of say e fit take care of di children e dey also dey seek love and at ten tion for children wey e dey born according to how we take hear di tori eh, Toby phillips don storm palace with pictures of her pregnancy splash am all over social media eh, na so she dey post am continuously to confirm to everybody wey e care to listen say true true she was pregnant true true she carry ejima she dey even dey show all her face and all the pregnancy symptoms wey she bin go through to confirm. say she bin carry belle for nine months but you know say e get drugs wey people fit take When e be say e fit make dem look as if say dem bin get belle mm, drugs dey that is why all these things all these things claims wey toby phillips dey claim e dey hard for many many people to believe because all these things can be adjusted and readjusted but toby phillips dey insist say she dey talk true say everything wey she dey talk she no dey lie but who will wan ask my correct correct pipo how we wan take confirm say wetin tobi philip dey tok na true dat one na mata for anoda day now wey di real mama of di children now don enta palace wit police dey insist say tobi phillips must return back her children tobi phillips deny say she no sabi di woman say she never get any dealing wit di woman say na she take her hand carry her children for her belle reach di time wey she bin born am my correct correct people. we dey pray say this time around kabiyesi go take action and first story finish to go do this dna test because the matter e don linger for too long and e don dey get messier as we dey see the matter dey unfold Hey, eh, na so i hear the matter. Oh, na so i say make i package am come informate my correct correct people also ask una wetin una think about this particular one abeg if you never like and share the video make you like and share if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell abeg make you endeavor to do that one me sef i go try bring you more fresh and spicy updates